Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashintan DC irraa kan isinidabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu handofkaa Dumoroodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin waraana bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa mootummaan Itiyoophiyaa kenne. Imalli Oromiyaa irraa gara godina naannoo Beenshaangulitti taasifamu danqamuu isaa. mariin dhukaasa dhaabuu gareewwan sudaan keessatti wal waraanaa jiran addaan cituu isaatii fi akkasumas qophii dimokiraasii qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa ofirraa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera amma oduutu itti aanaa garasitti darbina.
Attama oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Mariin mootummaa Itiyoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru amma akka dhaabate dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa torbanii har'a gaazexessootaaf kennaniin ibsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan addunyaa Odaa Tarbii Tiwutara ofiirratti. waraana bilisummaa oromoo fi sirnicha gidduutti mariin itti fufee jirus ta'e karoorfamees hin jiru jechuun barreessaniiru ambaasaaddar mallas gama biraatiin daawwannaa guyyaa shaniif caamsaa 23 hanga 28 bara 2023 ittaanaa muummichi ministeeraa biyyattiif ministeera haajaa alaa kan ta'an dammaqa mokonnin chaayinaatti gaggeessan. walitti dhufeenya Itiyoophiyaaf chaayinaa saffisaan guddachaa jiruuf keessumaa gama investimentii daldala qonnaa dawaalee yookaan qorichaa fi dabarsuu teeknooloojiin guddateera jedhan ittaanaa muummichi ministeeraa. yuunivarsiitiin qorannoo dhimma alaa beejiing kitaaba afaan amaaraa barattoota chaayinaaf qopheesse eebbasaa irratti akkasumas wantoota biroo irratti argamanii jiru dubbi himaan ministirii haajaa alaa itiyoophiyaa kun dhimmoota yeroo ammaa barbaachisaa ta'an biroo irrattis dubbatanii jiru jechuudhaan keenedii abaata finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Suudaan mariin humna dafee qaqqabaa waliin taasisaa ture. Addaan cituu isaa dubbi himaan waraana Sudaan beeksisanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Qondaalli kun roobii har'aa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame mormii humnootii saffisaa dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaaf jecha tolfame irra deebi'anii cabsuu isaaniitiin akkasumas kanneen akka hospitaalotaa bu'uuraalee siviilotaa kan biroo magaalaa kaartuum keessaa itti fufiinsaan qabachuu isaanii kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. kun kan ta'e immoo torbanneen hedduudhaaf waldhabdee gareewwan waraana sudaan lamaan gidduu jiru maanguddummaan furuudhaaf hojjetaa akka turan ameerikaa fi saawud arabiyaaf rakkootti ta'ee jira saawud arabiyaanis ta'e ameerikaan kanarratti yaada hatattamaa kennan hin jiru sudaan walakkeessa baatii ebila keessa waraana ishee fi kan humna saffisaa yookaan rsf jedhaman gidduutti lolli erga ka'ee booda. jeequmsa keessatti fagaattee gadi bu'aa jirti.
yaadaan kan qoodame manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa sudaan kibbaa irratti kanaan dura kaa'ee ture akka itti fufu murteessee jira gabaasa kanaafis jaallanne.
biyya haaraa addunyaa kanaa akka taate sudaan kibbaa mormii kadhageessifte yoo ta'u. raashaa chaayinaa fi biyyoonni afrikaa sadii kanneen qoqqobbiin akka kaafamu gaaffii dhiyeessan sagalee kennuurraa of qusachuu isaaniitiin uggurri meeshaa waraanaa sudaan kibbaa irratti yeroonsaa dheerate wixineen murtii ugguraa yuunaayitid isteetsi qopheessite kun kanaan dura caamsaa darbe sagaleen irratti kennamee fudhatame sanaan wal fakkaataadha akka kanaanis sagalee deeggarsaa kudhan mormiin lafa hin jirretti. sagalee kanneen hin kennin hafan shaniin uggurri kun ragga'ee jira Murteen kun leenjii marsaa jalqabaa xumuruu fi humna tokkummaa hundeeffame eebbisiisuu dabalatee qaamolee waliigaltee aangoo qooddachuu bara 2018 karoorfameef hojiirra oolchuu keessatti guddinni jajjabeessaan argame simatee jira. Garuu jeequmsi cimee itti fufee jiru rakkoo siyaasaa nageenya rakkoo diinagdee fi gargaarsa namoomaa kutaalee biyyattii irra caalaa mudatee jira yaaddoo jedhu akka qabus ibsee jira.
Pireezidaantiin Naajeeriyaa haaraan wixata darbe kakuu raawwachuudhaan aangoo qabatanii biyya isaanii heddummina uummataatiin beekamtu tokkoomsuudhaaf nageenya buusuudhaaf waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sittaanis ni dhiyaata.
Maanguddoon umrii 71f haaraa pireezidaantii Naajeeriyaa ta'an Boolaa Tiniibu, Jeneraalli waraana duraanii Maamuduu Buhaarii ka paartii wal fakkaataa keessaa yoo ta'an umriin isaanii 80tti aangoo gadhiisan. Buhaariin marsaa lama erga bulchanii booda biyyattii galaana rakkoo diinagdee fi kan nageenyaa keessatti dhiisanii aangoo gadhiisan. Pireezidaantichi haaraan Tiniibuun tamsaasa kallattii magaalaa guddoo abuujaa keessa ka jiru waltajjii eagle jedhamurraa haasawaa dhageessisaniin akka pireezidaantii riippaabilika federaala naayijeriyaatti dirqama koo nan ba'a hojii koos hamma humna kootitti dhugaadhaan nan raawwadha kunis amanamummaa fi akkaataa heera mootummaatiin jedhan hoogganoonni biyyootii alaa fi bakka bu'oonni sirna kanarratti argaman pireezidaantota afrikaa kibbaa siriil ramaphosa. kan ruwaandaa pool kaagamee fi kan gaanaa naanaa akuufoo adoo akkasumas jilli yuunaayitid isteetsi biriiteeniif chaayinaa dabalatee argamaniiru. kaashim shettimaa itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaaf kakatanii aangoo qabatanii jiran lamaanuu paartii biyya bulchaa jirurraa filannoo gaggeeffameen injifachuun isaanii labsame.
yakka dirqiidhaan gudeeduutiin himatamanii kamisa borii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kan jedhan hoogganaan paartii mormitootaa seenegaalii jiraattonnii fi deggertoonni isaanii magaala daakaaritti akka mormiidhaaf bahan waamicha dhiyeessanii jiru haala seeraan alaa ta'een poolisiidhaan qabamuun isaanii kan ibsan osummaan soniikoo hoogganaan paartii paastee paatriyoot jedhamu. jedhamu yommuu ta'anu paartiin isaanii qeeqa mootummaa maaksaali irratti dhiyeessuun dargaggoota biratti deggersa hedduu akka qabanu himameera. Namni kun filannoo pirezidaantummaa bara 2019 taasifame irratti sadaffaa kan bahan yommuu ta'u filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf ibsanii himannaan amma isaan irratti dhiyaate akka isaan filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye gochuudhaaf shira siyaasaa isaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaanii ibsaniiru namni waggaa 48 ta'an kun. yommuu bara 2021 qabamanii hidhamanii turanii hokkora uumameen namoonni kudha lama du'uun isaanii ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbun immoo hanqinni wabii nyaataa cimaan biyyoolee 22 keessatti guddinaanis ciminaanis jiraachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Oduu kana immoo kan bal'inaan nutti himtu jaallanneedha.
Gabaasni mata duree iddoowwan ijoo beelaaf saaxilaman jechuun akeekkachiisa duraa kan hanqina wabii nyaataa jaarmayoonni tokkummaa mootummootaa lamaan jechuun jaarmayaan nyaataaf qonnaa akkasumas sagantaan nyaata addunyaa gidduu kana baasan. Kanaaf jecha bakkeewwan beelli cimaan hammaatuuf carraa guddaa qabutti lubbuuf jireenya baraaruuf akkasumas beelaa fi du'a ittisuuf tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kunis baatii waxabajjii kaasee hanga sadaasa bara 2023 akka ta'u ibsameera. Burkina Faasoo, Heeyitii, Maalii, Sudaan, Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman sadarkaa akeekkachiisa olaanaatti ol guddataniiru. Riippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Riippaabilikiin Demookiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Paakistaanii fi Riippaabilikiin Araba Siiriyaa. bakkeewwan yaaddoo guddaan jiru jechuun akeekkachiisee gara maayinaamaarittis babal'ateeraa jedheera oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa sababa yaaddoo nageenyaatiin kan ka'e geejjibni godina Wallaggaa Lixaatii fi godina Ollaa sanaa kan ta'e Beenshaal Gulgumuz keessumaa Kamaashii walitti fiduu addaan cituu isaa jiraattonnii fi hooggantoonni himanii jiru. Naakoor Malkaa hooggantoota haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera waliin nu qaqqabsiisu.
naannoo oromiyaa godina wallagga lixaa fi naannoo beenishaangul gumuuz godina kaamaashii gidduutti tajaajilli geejjibaa erga addaan citee ji'ootni sadii lakkaa'amu jiraattota keessaa sagalee ameerikaatti himanii jiru jiraattootaaf daldaltootni magaalaa kaamaashii keessa jiran sochii geejjibaa kana kan addaan kute dorsisaa fi saamichi waraana bilisummaa oromootiin raawwatamuunii jechuun himatu isaan keessaa jiraataa magaalaa kaamaashii obbo Lammaa Roorroo ni dubbatu.
Daandii Kamaashii Gimbii fi Kamaashii Najjoo karaa kana lamaan ifadha. Namooti immoo Najjoo sin naqanii Gimbii sin naqanii amma kana ji'a sadii ga'eera amma.
Aadde Ergaalem Salamoon gama isaaniin sababaa tajaajilicha addaan citeef akka hin beekne dubbachuudhaan rakkoo qaqqabe jedhan ibsanii jiru.
Ingidiህ asbeezaዎች የሚገቡልን ግብአቶች በአጠቃላይ ግብአት የሚገባልን wantootni mana keessatti dhimma baanuu fi galteewwan hunduu kan nuuf seenan naannoo sanarraati sun dhaabbachuu isaarraan kan ka'e tokkoffaa hawaasni baasii humnaa oliif saaxilameera wantootni bu'uuraa karaa soosaa waan naanna'anii dhufaniif baasii sana hunda nutu haguuga dabalataanis naannichi gammoojjii waan ta'eef uummatni weerara busaatiin rakkataa jira sababaa qorichi haala gaateen hin galleef rakkoo hedduudhaaf saaxilamneerra jechuun dubbatan.
Jiraataan kaamashii isaan kaan sababaa nageenyaa isaaniif akka sodaatan ibsan maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis akkas jedhu.
Ji'a jeekaa adii qabee na gimbii qamashii najjoo najjoo qamashii gimbii biilaa wanta nuyi wal argisiisu qabu namoonni keenya amma dhukkubaan busaan fixeera amma yommuu jedhanii qaama shaneetu mangadaa kanarra hin baatanii achitti attis immoo laga sanattis immoo albeezaan geessitanii dhadhanii geessitanii hin gurgurtan jedhuu jedhani malee isa kana immoo qabatamaa isaan qaba.
Obbo Waaqtolaa sirtee namni jedhaman gama isaaniin mirga bilisaan socho'uu akka dhaban kan isaan himan በህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መሰረት እያንዳንዱ ዜጋ በፈለገበት መንገድ መንቀሳቀስ ይችላል።
ለሚ ከሚፉ ሚርግ ብሊሳን ሶቾው ሄረረ ካሜ ጅራ ሀተው መሌ ሀለ ከነፋሌሱን ሶቺን ጌጅባ ማሊፈ ከደንቀሚ ጋፈኔ ዴቢን እርገኔ መቀይራ ገረ ካማሺ ትሶቾውፍ አባው ሸኔ እንዳንድቸ ጩፌር ራያን የተሰብያ ሰዓት ድደሚ አፉርተር ካንፊ ፉረታ ጅራቱሌ ሀሜውና ዳንዲችን በነምኔ jechuun dubbatan.
Daldalaan magaalaa Kaamaashii maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan kan biraas hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo sochii geejjibaa danqaniiru jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
መንገዱ ከዛ ጋር የካቲት ጀምሮ እስካሁንም አልተከፈተም።
erga baatii gurraan dhalaa darbee jalqabee daandichi hamma yoonaa hin banamne daandiin gama oromiyaa cufaa waan ta'eef gama seedaal kaasoo isaarraan jiruun meeshaalee galchuuf yaallus amma waan ganni dhufeef hin seensisu sababni itti dhaabbateef shaneen waan daandiirra taa'anii sodaachisanii fi saamaniif jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti kan gaafataman bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Jarmoosaa Tagany tajaajilli geejjibaa Wallagga Lixaa fi Kaamaashii jidduutti taasifamu addaan cituun dhuguma jechuudhaan kanaanis rakkoo qaqqabe jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kaamaashituun miiraba Wallaggaa zoon gaar የሚያገናኝ ዞን ነው።
Daandiin kun Kaamaashii godina Wallaggaa lixaa fi magaalaa Asoosaa wajjin wal quunnamsiisa. Daandiin kun cufamuu isaan uummatni tajaajila meeshaalee bu'uuraa argachaa hin jiru. inni lammataa waqtichi ganna yeroo kanatti ammoo godina kanatti facaatii busaatu baay'ata yoo qoricha daandii kanaan seeni malee uummatni hubaatii olaanaaf saaxila ba'a jechuun dubbatan.
Naannoo sanatti yeroo ammaa kana hidhattootaa fi mootummaa jidduutti waraanni geggeeffamaa hin jiru kan jedhan obbo Jarmoosaan sababaa danqamuu tajaajila geejjibaa yommuu ibsan akkas jedhu.
Akka layi sined makina yaaqoomalu keessa bu'aalaa yaangaragiruunal.
Daldaltootni daandicharra deemaa hin jiran qaamoleen hidhatan dhufanii nu danqu akeekkachiisa nuuf kennu yoo deebine dhaqne ammoo lubbuu keessantu ba'a jedhanii waan nu sodaachisaniif hin dhaqnuu jedhu kana kan godhu ammoo shaneedhaan hin jedhu jechuun dubbatan.
Obbo Jarmoosaan rakkoo kana furuuf irratti fuuleeffatamuu qabaas jedhu.
Wiyyiitii daragal ximir komitee.
Marii waliinii dhiyooma kanayyuu kaamaashiitti geggeessameera. Humna raayyaa ittisa biyyaan eegumsi taasifamaa fi kaamaashii dhufanii nu waliin mari'ataniiru jechuun dubbatan.
Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee Oromiyaa Beenishaangul Gumuuzii fi Gaambeellaa obbo Firoomsaa Salamoon rakkoo kana hiikuuf waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Yeroo ammaa godina Kamaashii fi godina Wallagga Lixaa gidduutti geejjibaa wal qabatee jiru hundeerraa furuuf akka waajjira keenyaatti geggeessuudha. Godina Wallaggaa Lixaa aanaalee ollaa Beenishaangul Gumuuzii wajjin wal daangessanii fi Akkuma kana godina Kamaashii bakka tokkotti magaalaa Kamaashii irratti gaggeessitoonni naannoo Oromiyaa irraas Beenshaangul Gumuz irraas gaggeessitoonni olaanoon bakka argamanitti marii gama nageenyaatiinis gama misoomaatiinis akka waliin hojjetanii gaaffii ta'ee hawaasa keessatti kan mul'achaa jiru hundee irraa furuuf mariin taa'amee itti adeemamaa kan jiru ta'uu isaatiidha.
Gama biraan bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Salamuun Taammiruu rakkoon kun jiraachuu quba qabaachuu himuun ka'umsa isaas ibsu.
Barahaadhaa manneen jiru boojii dirmajjii irraa gara sanatti yeroo deemamu yoo xiqqaate kiiloomeetirri soddomii wayii kan isaaniis homtuun jiru barahaadha. Kanaaf sana dawoo godhachuudhaan humna hidhates ta'e humna hidhate fakkaatees saamicha adda addaa kan geggeessu waan jiruuf gara keenyatti kan beennu humnuma shanee jedhamee waamu kanaadha. Humnuma hidhatee bosona jirudha jechuudha. Amajji keessa achitti hidhanne amajji gara soddomaa wayii waltajjii achitti geggeessine booddee humni keenya kan raayyaa ittisa biyyaas kan maaliis deemee waltajjii geggeesseera waan ta'eef achii booddee sochiin jalqabee ture jechuudha rakkoo kana hin furrenne sochii jalqabe kana keessatti abbootiin qabeenyaa ergi eegalanii booddee ammas sodaa qabnaa kan jiru kaasanii jechuudha ergi sochiin takka eegalee booddee yeroo dhiyoodhaa kaasee akka dhaabbatee jirudha kan hin dhaga'u bu'uuraan rakkoo sana furuudhaaf immoo yoo xiqqaate raayyaan ittisa biyyaa toora sanatti galee hojii achitti kallattii barbaadamuun jalqabsiisuudhaa fi gidduu kana qophii walii galaa xumure ammatti galee jira jechuudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo kan idilaa addunyaa Odaa Tarbii Yuunaayitid Isteetsi Varjiiniyaa irraa deebii kennanii jiru.
Naannoo sanatti amma lolatu gaggeeffamaa jira. Lola hamaadha. Kanaaf haalli naannoo sanaa sochii namaaf mijataa miti. Suni waanuma beekamudha. Namni sodaa lubbuu isaaf jedhee bakka lolli itti jiru karaa sana darbuun barbaadu. Kanaaf bakka baay'eetti sochii namaan akka dhaabate argineerra. Garuu dhimma saamicha irratti immoo waan ani jedhamuree qulqulleessuu barbaadu waboon waan akkasii hin raawwatu sin raawwannes akkuma dhiyoota gabaasa Washington Post irraa argine humnoonni sirna biyya kanarraa ijaaramanii hannaaf saamicha akka gaggeessan bobbaafaman jiru. Gocha garoota kanaa fi wabooti quba qabuun sirrii miti. Waboonis karaa keenya humnoota shiftaa kanarratti tarkaanfii ni fudhannas kana duras fudhannee beeknas gara fuulduraattis fudhachuu ittuma fufaa.
Kabara darbe keessa butamuun isaanii ibsame ajajoota mana hidhaa Kaamaashii sadiif barana baatii sadaasaa keessa barattoonni yuunivarsiitii digdamaa ol ta'an osoo asoosaarraa gara Kaamaashiitti deebi'anii wallagga lixaa keessatti ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabame duuba waraana bilisummaa Oromootu jira jechuun aangawoota naannichaa himatan illee gurmuun riphxiltoota kanneenii gochoota kanneen duuba hin jiru jechuudhaan akka haale ni yaadatama. Gama biraatiin namni biraa faqqadaa abdiisaa jedhamu kan ajajaa waraana bilisummaa Oromooti jechuun of waamanii fi gareen isaanii Oromiyaa lixaatti ajjechaa lammiilee Oromoof Amaaraa irratti taasifamaa ture duuba jiru jechuudhaan kan Waashingtan Poost torban darbe keessa baasee ilaalchisee nama maqaan isaanii eerameef qaama walabaarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee kan itti aanee isinii dhiyaatu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Heerri mootummaa Itoophiyaa hamma hojiirra jiru fooyya'uu qabaadhaa fi hin qabuu irratti qaamoleen hawaasaa akkasumas dhaabbileen siyaasaa yemmuu walfalmaa jiranuu dhagahamaa jira. Inistituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa qorannoo heera fooyyessuu jedhu irratti waggaa lamaa fi taasise dhiyeenya kana ifa gochuu isaa ibseera. dhimma qorannoo kanaatii fi fooyya'insa heera Itoophiyaa ilaalchise mitikkuu fiqaaduu ogeessota seeraa lamaa wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Heera mootummaa Riippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1994 irraa kaasee hanga ammaatti hojiirra jiru irratti yeroo baay'ee yaadonni lama yommuu wal falman ni mul'atu. Yaadota kanneen keessaa inni tokko heerri amma hojiirra jiru kun guutummaa guutuutti hojiirra ooluu dhabuun rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee Itoophiyaaf sababa kan jedhuu fi faallaa kanaan immoo rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee biyya kanaaf rakkoo guddaan heera kanarraa dhufee kan jedhudha. Obbo Dasaa Bulchaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi yeroo ammaa gorsaa olaanaa dhimma seeraa fi bulchiinsaa kan ta'an yaadonni wal falman kunneen jiraachuun dhugaa ta'uu himuun rakkoo biyya tokko furuu kan danda'u heera lammiileen biyyattii irratti waliigalan akka ta'e ibsu.
Heerri jechuun rakkoo biyya tokkoo hiikuudhaa fi yaadota adda addaa kana walitti fidee walitti lammiileen biyya sanaa yaada adda addaa qaban cuunfamee achi keessatti cuunfamee kan akkasiin ittiin bullagatanii kan tokkoon dalgeedhaan walitti dhufeenya biyyoota lama uummata biyya kanaa keessa jiru kan bulchudha. Mana dhugaatiin immoo hariiroo mootummaa ishee wajjin jiru maal ta'uu qaba kan jedhu waan hundi ilaaluu fi kun yeroo hundumaa falmii taasisuu danda'a. Falmii inni taasisu yeroodhaa adda addaatti falmi tokko hojiirra oolchaa deemudha. Wanti hojiirra oolchuu keessatti rakkoo ta'e immoo yoo jiraate sana fooyyessaa deemuun haalli danda'amuun jira jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kan gaafataman ogeessi biraan yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa kan ta'anii fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraatti qorannoo seeraa kan hojjetan gargaaraan piroofeesaraa Masfin Bayyane heera kanarratti yaadonni wal falman lamaan kunneen heeruma kana keessatti wantoota hin hubanne qabu jechuun lamaan isaa haala itti aanuun ibsu.
የኢትዮጵያ ሕግ መንግስት የሀገር አንድነትን አይጠብቅም የሚሉ አካላት ሌሎች አንቀጾችን እያዩ አይደለም። ለምሳሌ አንቀጽ ሀምሳ ሁለትን የህገ መንግስት ስናይ heerri Itoophiyaa tokkummaa biyyaa hin eegsisu jedhanii qaamonni keewwattoota biroo ilaalaa hin jiran fakkeenyaaf keewwata shantamii lama yoo ilaalle aangoowwan baay'ee isaa mootummaa feeraalaaf waan kennee fi naannoleen hirkattoota akka ta'an isaan taasiseeti jira. Inni biraan heerri kun beekamtii kan kennu sabootaa fi sablammootaafidha. Kanas keewwata saddeet irratti yoo ilaalle aangoo olaanaa kenneeraaf. ammas itti fufee keewwata 39 achiin booda keewwattoota 46 fi 47 yoo ilaalte saboonni sablammoonni fi uummattoonni naannoo mataa isaanii hundeeffachuu fi aangoo qabu kan jedhutu jira amma egaa sirni feeraalaa tokkicha ta'e kan uummattoonni biyyattii waliin qaban faallaa kanaanii sabootaa fi sablammii fi aangoo olaanaa kennuun hawaasa diinagdee fi siyaasa bulchiinsa tokkoo ni uuma. inni biraan mootummaan feeraalaa saboonnii fi sablammoonni walitti dhufuun kan ijaaratan kan jedhu fedhii irratti hundaa'uun akka ta'uufis aangoo kenneeraaf inni kun haala gaa'ela yookiin fuudhaa fi heeruma biyya keenyaallee yoo ilaalle isaa gadidha maaliif yoo jette uummatichi fuudhaa fi heeruma yommuu raawwatu haga du'aatti jedhee waadaa waliif galuun beekamu waan tokko isa taasisu irratti xiyyeeffachuu qaba keewwata soddomii sagal yoo ilaalte hanga fottoquutti aangoo kennaaf waan ta'eef.
ከመገንጠል አንኮንዲሽናል ነው የሚለው yaadota wal falmisiisoo dhimmoota heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa amma hojiirra jiru irratti hundaa'uun inistituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa tibba kana qorannoo waggoota lamaafan qorachaa ture jedhee ifoomsee jira. Inistituutichi dhimmoota heericha keessa jiran kanneen wal falmisiisoo ta'an adda baafadhe jedheen kanneen akka keeyyata saddeet sabaa fi sablammootaaf walabummaa kennu. afaan hojii mootummaa federaalaa alaabaa biyyaalessaa bulchiinsa naannoo sabummaa giddugaleessa godhatee hundaa'u keewwata 39 kan mirga hanga fottoquutti kennu dhaabbilee siyaasaa sabummaan akka gurmaan kan eeyyamuu fi dhimma bulchiinsa magaalaa finfinnee irratti akka hojjetamedha qorannichi maloota lamaan akka qoratamee fi saboonni 41 ta'an kan keessatti hirmaatan akkasumas qorannoo kana gaggeessuuf namoota 1123f gaaffiin taasifamuu isaa ifatti baaseera qorannicha ilaaluu isaanii kan nuuf ibsan obbo Dasaa Bulchaa haala kanaan ibsu.
gaafa qoratu callin jettee namoonni muraasni qoratanii wanta dhiyeessan ta'uun tokko isatti ilaalamuu qaba namni qoratu sun miidhaa waan jiru ilaalamuun barbaachisaadha. Dhimmoonni falmisiisoo ta'an heera sana keessaa akkamitti adda baaftan wanta ati ofii keessatti waliin galledhamoo wanta dhuguma akka walii galaattu wal falmisiisuudha jedhamallee kan adda ba'an amma akka qorannoo sanarraa yoo ilaaltu dhimmoota mirgoota sabaaf sablammii wajjin wal qabatanidha.
itti dabaluunis saboota qorannicha keessatti hirmaachisneerra jedhanirraa waan gaaffii namatti uumu jira jedhu obbo Dasaan.
Yeroo tokko tokko akka waan naannootti gaafatanii fakkaata. Yeroo tokko tokko immoo akka waan sabaaf sablammii irratti hundaa'anii gaafatanii fakkaata. Kanaafuu xiqqoo wal'aadha. Qorannoon kun akkasitti dhiyaate jechuun kun meedii yaada infuleensii godhuu barbaadantu jira yoo ta'e hin jiru malee akkaataa kanaan miti kan inni dhiyaachuu qabu jechuudha.
Masfin Bayyanee gama isaaniin qorannichi akka qorannootti namoonnis ta'e qaamonni biroo akka irratti dubbataniif karaa saaquu malaa jedhu.
ጥናቱን እንደ አንድ በባለሙያዎች እንደሚጠና ዶኩመንት ሙሉ ነው ባልለውም Qorannicha akka ogeessa tokkootti guutuudha jechuu baadhullee akka yaadaatti garuu mareewwan akkasii gaarii waan ta'aniif gara fuulduraatti qorannoo biroo hojjechuuf karaa saaquu danda'a.
Qorannichi akka qorannootti osoo guuteera ta'e kan jedhaniifis akkas jechuun ibsu Masfin Bayyana.
ይሄ የህገ መንግስት ጉዳይ ነው የህዝብ ጉዳይ ነው እና Kuni waa'ee heeraati waa'ee dhimma uummataatis xiyyeeffannoon osoo itti dhama'amee hojjetamee sana booda mareef hawaasatti geessama. Qorannichi ani akka namni ta'e yaada isaa barreeffate ittiin ilaale malee akka qorannootti hin ilaalu magaalaa qofaa irratti kan inni xiyyeeffate tokkoffaa rakkoon jiramu hin jiru yoo rakkoon jiraate immoo kan heerichi fedheedha immoo heericha hojiirra ooluu dhabuudha kan jedhu karaa lamaaniin iyyuu ifatti kaa'uu qaba.
በሁለቱ ምንም እንትን ሳያደርግ በግልጽ ማስቀመጥ አለበት።
qorannoon amma taasifame kun inistituutii imaammata biyyattii qoratuun qophaa'uun isaa namoota baay'eef gaaffii akka ta'u ifaadha kan jedhan obbo Dasaan garuu qorannoon kun gaggeeffame jechuun sirni heera fooyyessuu jalqabeera jechuu mitii jedhu.
Amma qorannoo kanatti dhiyaate jechuun sirni yookaan deemsi fooyya'insa heeraa jalqabeera jechuun miti akka itti fudhatamu kan qabnetti hin fakkaatu garuu waan inni gara sanatti deemaa jiru waan fakkaatu.
Keessumoota koo lamaan obbo Dasaa Bulchaa fi Masfin Bayyanee guddaan galateeffadha. Kanarraaf qopheeffanne kanuma aan mitikkuuf qaaduuti.
Hayyee yommuu gara gabaasa biraatti darbanu barumsi saayinsii injineerummaatii fi herreegaa ijoollee durbaa keeniyaa keessa jiran keessumaa warreen miidhama qaamaa qabanuu fi waan jabaa ta'etti fudhatamee jira. Gareen rakkina kana furuus garuu ijaaramuu isaa himeera. Dhimma kanarratti gabaasa Ahmad Useen qopheesse tujubeen dhiyeessiti.
Maariyaan Roonoo Bashirii Firiyoonni ishee mana barumsaa addaa sadarkaa lammaffaa kan barattoota gurri isaaniin dhageenyeef dhagahuuf rakkatan keeniyaa konyaa waajjir keessatti baratu keeniyaa keessaa ijoolleen durbaa deggersa addaa isaan barbaachisu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman sagantaa ibuukaa girls instam jedhamu irratti hirmaataniiru shamarran rakkoo dhageettii arguuf hanqina biroo qaban barsiisuuf deggersa maallaqaa dhiyeessa gareen kun.
Under this program, we teach our kids how to code. Uh, we have scratch program. We also have robotics. We...
Sagantaa kana keessatti ijoollee keenyaaf barnoota koodii ni kennina. Sagantaa afaan kompiitarri hubatu kan akka geemii qabna. Kaarikulamii keenya barnoota roobootiksiif meeshaa USB xiqqoo kompiitara keessatti galchanii akka kiiboordiitti itti fayyadaman dhiyeessinaaf ijoolleen hojiiwwan harkaan qaqqabuun hojjetan caalaatti dafanii akka hubatan argineerra sagantaa ibuukaa girls jedhamu kan hoogganu dhaabbata the action foundation jedhamu yoo ta'u ijoollee durbaa qaamaa hir'uu ta'an barnoota saayinsii teeknoolojii injinaringiif herrega yookaan stam jedhamuun akka ciman gochuu irratti fuulleffata.
We currently work with 37 schools across 25 different counties in Kenya and we are supporting 2,200 girls.
Yeroo ammaa manneen barnootaa soddomii torba konyaalee keeniyaa keessa jiran adda addaa 25 waliin hojjenna. Shamarran 2,200 ta'an illee leenjii barnoota istam jedhamu akka argatan gargaarra jedhan. Google Daat Org ka jedhamu dhaabbii bu'aaf hin hojjenne dhaabbilee barnootaa yookaan qorannoo nageenya marsariitii irratti fuulleffateef gargaarsa ogummaaf maallaqaa barbaaduudhaan tajaajila. The Action Foundation bara 2021 keessa dhaabbata Google Daat Org jedhamuun filatame. Kunis qaama sagantaa carraa barnootaa gama teeknooloojii shamarran qaamaa hir'uuf banuuti. buursituu garee kanaa kan ta'an maariyaa umaaree akka jedhanitti sagantaan kun shamarran qaamaa hir'uu keeniyaaf biyyoota hollaa keessa jiran daran dhaqqabuuf karoorsee jira.
We hope to expand the project to reach even more schools that work with girls with and without disabilities across the country.
Sagantaa kana gara manneen barnootaa guutuu biyyoota shamarran qaamaa hir'uu ta'an yookaan hin taane waliin hojjetanitti babal'isna jennee abdanna. Akkasumas biyyoota birootti babal'isuuf illee abdii qabna. qiyyaafata keenya taanzaaniyaa ugaandaa fi maalaawii akkasumas michoota saganticha waliin taanee guddisuu dandeenyu irratti guddisuu dandeenyu irra kaa'annee jirra jedhan mootummaan keeniyaa jijjiirraa imaammataaf seera ijoollee qaamaa hir'uuf barnoota fooyya'aa kennuu beeksisee jira.
sagantaa iskoolaarshiippii guutuu qopheessinee jirra. qaama hir'ina daa'imaa sanaan wal simsiisuudhaan yeroo sadarkaa itti aanutti ce'uu fi xumuruu gargaaru sana boodas barnoonni qaama hir'ina waliin wal qabatan kan akka meeshaalee deeggarsa taasisanii mirga isaaniitiif falmuu fi hojiiwwan ijoo hedduun ni hojjetamu sunis ijoolleen kun sababa qaama hir'uu ta'anii fi manatti akka hin ugguramne mirkaneeffachuudha.
faawundeeshinichi sagantaa kana hamma. kanneen qaamaa hir'uu keenyaa keessa jiraniif babal'isuuf karoofateera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffanna qophii walitti aanuutti amma walitti deebinutti nagaatti buliisaan jenna nagaatti.